mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe na fideni yo ngabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu dutega amatwi ya resi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
waramutse fidele turahera muri uganda perezida wa uganda yoweri museveni yaranse kwemeza itegeko rihanisha igihano cyo gufa ku bahuza ibitsina babisangiye yaciye arisubiza mu nama nshingamateka kugira barihinyanyure iyo ngingo ya museveni yatangajwe ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kane inyuma y'aho abonaniye n'abashingamateka bo mu mugambwe wiwe uri ku butegetsi abo bashingamateka nka bose baratoye baremeza iryo tegeko umubonano warangiye hemejwe ko risubira mu bashingamateka hamwe n'intererano z'ivyo kongegwamwo ariko ivyo perezida yasavye ko bisubirwamwo ntivyatangajwe inama nshingamateka na nkenguzamateka bya uganda byemeje iryo tegeko ku itariki ya mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kwa gatatu guheze perezida abwirizwa kuryemeza imbere y'uko ricika itegeko ry'igihugu abahinga ba oni bavuga ko mu gihe iryo tegeko ryosinywa kuba ari uguhonyanga uburenganzira bwa muntu kandi na leta z'ubumwe za amerika yaragabishije ko uganda ishobora kugira ingaruka mu by'ubutunzi mu gihe ryokwemezwa mu kwezi guheze umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken yasabye leta ya uganda kwisubirako kuri iryo tegeko yanditse kuri twitter ko bishobora kuzosubiza inyuma ivyo uganda imaze gushikako mu kurwanya umugera wa sida muri afurika kandi umunyamabanga mukuru wa oni antonio guterres yasabye ko ugushamirana muri sudani bihagarara vuba yasabye kandi ko ibigwanisho vyohora kugira abayisilamu babashe kurangiza amafungo ya ramazani mu mahoro kandi n'abasivile bashobore gusohoka kurondera ibibabeshaho guteresi yabwiye abamenyeshamakuru aho ari ku cyicaro cya oni i new york ko ikwiye kuba intambwe ya mbere izogana ku guhagarika burundu intambara yabivuze ahejeje kuganira n'abakuru b'ishyirahamwe rya afurika iry'abarabu hamwe n'ishyirahamwe igade ry'ibihugu byo muri ako karere yarabonanye kandi n'abaserukira ibindi bihugu bifise igihagararo muri ako karere n'ico vyofasha iyi mibonano yabaye hifashishijwe ubuhinga bwa video kuva intambara zaduka muri sudani antonio guterres ntahengeshanya kuganira kuri telefone kugira hagire ico kogwa uko gutana mu mitwe kwatanguye ku munsi wa gatandatu hagati ya general abdel fatah al burhani arongeye igisirikare ca leta hamwe na generale muhamed hamdani dagalo arongoye abaparakomando bo mu hari rapid support forces umuyobozi mukuru wa oms tedros adenome gebreyehus yavuze ejo kuwa kane ko abantu barenga amajana atatu na mirongo itatu bamaze kwicwa muri iyo ntambara hamwe n'abaharugwa mu bihumbi bitatu n'amajana abiri bamaze gukomereka
washington ijwi rya amerika muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika leta zunze ubumwe za amerika yarongeye guhamagarira ibihugu gutwara abenegihugu bavyo bafungiwe mu makambi n'amabohero ari mu buraruko bushyira ubuseruko bwa siriya kuva aho igisirikare mpuzamakungu kirongowe na amerika gitsindiye umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda abagwanyi bawo ibihumbi ba hamwe n'imiryango yabo bafungiwe mu makambi hamwe n'amabohero yo muri siriya uturere bafungiwemwo tugenzurwa n'abagwanyi bashigikiwe na amerika bitwa syrian democratic forces canke sdf mufunyafunyo ibihugu bitari bike byaratwaye abakenyezi n'abana b'abagwanyi bafungiwe muri ivyo bigo amerika isaba ivyo bihugu gutwara n'abo bagwanyi bahoze ari aba isis barenga ibihumbi icumi bahafungiwe abategetsi ba amerika bavuga ko abantu barenga ibihumbi bitatu bagizwe ahanini n'abagore hamwe n'abana batwawe mu bihugu bavukamo ariko yizeye ko niburiburi ibihugu mirongo ibiri na bitanu muri uyu mwaka bizotahukana abavyo bari mu makambi yo mu mararuko bushyira ubuseruko bwa siriya
washington ijwi ry'amerika amerika kandi ntiyerekwa ibiganiro bitumbereye kwemera ubutegetsi bw'abatalibani muri afghanistan ibyo biganiro bitegekanijwe ku matariki ya mbere n'iya kabiri z'ukwezi kwa gatanu kuza umutegetsi wa amerika atashimye ko amazina yiwe ashigwa ahagaragara yabwiye ijwi rya amerika ko ibiganiro byose bitumbereye kwemera ubutegetsi bw'abatalibani amerika itazovyitabira ibi amerika ibivuze inyuma y'aho icegera cy'umunyamabanga mukuru wa onu amina mohamed ashikirije ko ico kibazo kizoja ku rutonde haruhande y'ibizokwigwa mu nama izobera muri qatar umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres azokwakira iyo nama y'iminsi ibiri idoha izohuza intumwa z'ibihugu byo ku isi bizoba vyayitavye umuvugizi w'abatalibani zabiluha mujahid yasabye ejo kuwa kane ko oni ikwiye gushitsa ibyo yiyemeje ku banyagihugu ba afghanistan yavuze ko ubutegetsi bwabo bukwiye kwemegwa vuba kugira bifashe gutorera umuti ibibazo byose bihanze ico gihugu kandi bifashe no mu mutekano w'akarere ariko amaleta y'ibihugu byo mu burengero bw'isi hamwe n'abanyafghanistan baba mu makungu baranegura ingendo y'abatalibani yo kubuza no kuburabuza abakenyezi n'abakobwa kugira uruhara mu buzima mu buzima bw'igihugu
urakoze aroyisi bigira imana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi abanyeshuri barenga ibihumbi mirongo irindwi n'umwe nibo bahevye ivyigwa mu mashure shingiro mu mpera z'igice ca mbere no mu ntango z'igice ca kabiri c'umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu kubera iki ku buryo bukwe nabuze amarenereva carapfamwo ntafashe rero nico nico catumye acahebo bana barabe bakubwishi kweri kandi birengeje twe twobaza ko biterwa n'ubukene ibiciro vyabaye birebire gusumba batanu barimwo mugwizatunga jean nsabimana azwi nka dubai n'abahoze ari abayobozi b'akarere ka gasabo barata yatawe mu mvuto izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda abantu batanu barimwo mugwizatunga jean sabimana azwi nka dubayi n'abahoze ari abayobozi b'akarere ka gasabo baratawe mu mvuto mu rwanda bakurikiranywe kuba bagize uruhara mu kubaka inyubako zidakwije ubuziranenge ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika asumta kaboyi abafashwe bose ubu bari mu maboko y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ribu murangiratsiye ruvugira uru rwego yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko abatowe muri yombi ari abahoze mu buyobozi bw'akarere ka gasabo barimo stephen rwamurangwa wayoboraga aka karere raymond chretien mberabahizi wahoze ari visi meya ushinzwe ubukungu jean darika nyirabihogo wayoboraga ishami ry'ubutaka na jean batiste bizimana wahoze ashinzwe imyubakire bafunganywe n'umunyemari jean nsabimana uzwi nka dubayi uyu niwe nyiri inyubako ziherereye mu mudugudu wiswe urukumbuzi uri mu murenge wa kinyinya akarere ka gasabo ni umudugudu mukuru w'igihugu paul kagame yagarutseho mu kwezi kwa gatatu ubwo yahuraga n'abayobozi b'utugari mu gihugu hose byari nyuma y'uko muri uwo mudugudu havuzwe amazu yahirimye kandi atuwemo icyo gihe umukuru w'igihugu yabajije impamvu nta muyobozi wigeze acukumbura ayo makosa ni ikibazo yabajije minisitiri w'ibikorwa remezo ernest nsabimana minisita wa infrastructure ibintu abamaze iminsi bambwira y'amazu utazigwa ibintu byari bitebuka bishica abantu biterwa n'iki investigation ziri gukorwa zagaragaje yuko amazu yubatswe nta standard zari zubahirijwe birinda kuba bigitangira bikarinda birangira n'abantu bakabijyamo gute hagati aho inzego ziba zirihe zose uyu mudugudu uba ugizwe n'amazu ijana na cumi n'ane harimo n'andi mazu ageretse arindwi atuyemo n'imiryango makumyabiri n'irindwi bamwe mu batuye muri aya mazu bavuga ko baziguraga hagati ya miliyoni cumi na zirindwi na makumyabiri n'eshanu z'amafaranga y'u rwanda umwe mu batuye muri uwo mudugudu utatangaje amazina ye yagaragaje ko yari yasabye inguzanyo ariko yari amaze imyaka igera kuri itanu yishyura ku buryo yari hafi kuyamaramo banki yatsemo inguzanyo yirinze kugira itangariza ijwi rya amerika umwe mu bakozi bashinzwe inguzanyo muri iyo banki tutifuje kuvuga izina yabwiye ijwi rya amerika ko bafite abakiriya benshi batamenya batse amafaranga bashaka kugura inzu zo kwa dubayi umujyi wa kigali uvuga ko ikibazo gikomeye kiri ku mazu ageretse umuvugizi wa ributse yari murangira avuga ko bafashwe bakurikiranyweho uburangare no kutita ku buziranenge bw'amazu yubakiwe abaturage uko ari bane bari mu buyobozi bakurikiranywe ibyaha bifitanye isano no gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite naho dubayi we ubwe akurikiranyweho kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya mu kwezi gushize nibwo ku mbuga nkoranyambaga kumvikanye amajwi y'umugore wagaragazaga inzu ye yasenyutse agaya abayubatse ko bayibushuye mu mvugo y'uyu mugore nta muntu yasabaga ubutabazi ariko yerekanaga ko ababagurishije babahaye inzu zidashobotse mu kiganiro umujyi wa kigali wahaye itangazamakuru mu ntangiriro z'iki cyumweru umuyobozi wawo rubingisa pidanse yagaragaje ko bamwe mu batuye mu nzu zatangiye kwangirika bakwiye kwimuka byihuse avuga ko abazatangirirwaho ari abari mu nzu y'amagorofa imiryango igera kuri makumyabiri n'itatu kuko abandi batuye mu nzu zisanzwe zo hasi zizasanwa bazirimo bamwe mu baziguze batangaza ko biteguye kwimuka kugira ngo batabare ubuzima bwabo nta mucanga muzima ifite nk'icyondo bagiye bavanga n'agasima gake kandi angarika ni mu gishanga kugira ngo zizatugwe hejuru se ntitwagenda umujyi wa kigali usobanura ko wafashe iya mbere mu gufasha abaturage bari mu nzu zugarijwe cyane kwimuka mu buryo bwihuta babakodeshereza ukwezi turanakomeza gukurikirana ariko tunakorana mu biganiro twagiranye na banyiramazu batugaragarije ko harimo abari bafite inguzanyo n'ibigo by'imari kugira ngo dutangire tuganire n'amabanki hakorwe icyo twakwita loan restructuring ni uburyo bafata inguzanyo bakaba bareba uburyo bayigize inyuma mu gihe inzu zikiri gukosoka abatawe muri yombi bose uko ari batanu umuvugizi wa rib yasobanuye ibihano bahabwa mu gihe bahamwe n'icyaha bakurikiranyweho gifitanye isano no gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite abakurikiranyweho iki cyaha cyo gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko nyungu zabo bwite icyaha kiramutse kibahamye bagihamijwe n'urukiko igifungo ni hagati y'imyaka irindwi n'imyaka icumi ndetse hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda iri hagati ya miliyoni eshanu na miliyoni icumi naho iki cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwa igihano kiri hagati y'imyaka ibiri n'imyaka itatu ndetse hakiyongeraho n'ihazabu ya miliyoni eshatu kugera kuri miliyoni eshanu bamwe mu baguze ayo mazu bari bafite inguzanyo za banki umujyi wa kigali usobanura ko batangiye ibiganiro n'amabanki kugira ngo babongerere igihe cyo kwishyura asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tukiri mu rwanda umucamanza mu rwego rudasanzwe rwo muri sentare nkuru mu gihugu ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamakungu n'ibirengera imbibe yahanishije igihano cyo gupfungwa imyaka itanu abahoze ari abasirikare bakuru mu mugwi fdr yabahamije icyaha cyo kuba mu murwi w'iterabwoba eric bagira ubusa araduha inkuru y'idonido isomwa ry'icyemezo cy'urubanza ryabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga abacamanza bari ku cyicaro cy'urukiko rukuru mu rugereko rwarwo rwihariye ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe i nyanza mu majyepfo y'u rwanda abaregwa bari bari kuri gereza nkuru ya nyarugenge iri i mageragere mu nkengero z'umujyi wa kigali bose uko ari batandatu bahoze ari abasirikare bakuru mu mutwe wa fdr udacanwaka n'ubutegetsi bw'u rwanda umucamanza yatangiye yibutsa ibyaha baregwa byo kuri mu mutwe w'ingabo zitemewe ubugambanyi bugamije kugira nawe ubutegetsi buriho mu rwanda no kuba mu mutwe w'iterabwoba hari ibitero ubushinjacyaha bubarega birimo icyiswe ohacre du seigneur cyagabwe ku rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe bahakana iby'icyo gitero n'ibindi byaha baregwa bakavuga ko uwo mutwe bawugiyemo ku gahato bidaturutse ku bushake bwabo aba bagizwe na habyarimana arias mucebosofoni leopold mujyambere arias musenyeri mpakaniye emiliye ruzindana felisiye habimana marke na emmanuel habimana bavuga ko batagiye mu mitwe irwanya leta y'u rwanda bazi ko ari imitwe y'iterabwoba bavuga ko ibitero byagabwe ku rwanda batigeze babijyamo cyangwa ngo babigiremo uruhare urwo ari rwo rwose bagaheraho basaba kunyuzwa mu kigo cya mutobo gishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi mu mitwe irwanya leta y'u rwanda giherereye i musanze mu majyaruguru y'u rwanda bagahabwa amahugurwa y'uburere mboneragihugu nk'uko bamwe mu bari babakuriye bajyanyweyo bikarangira bamwe basubijwe mu buzima busanzwe abandi bagashyirwa mu nzego nkuru z'ubutegetsi mu isesengura urukiko rwakoze rusanga ibikorwa abaregwa bose bakurikiranyweho ari ukuba barinjiye kandi bakaguma ku bushake muri iyo mitwe bakanahabwa amapeti yo hejuru n'imirimo itandukanye bitewe n'uko iyo mitwe yabaga yubatswe umutwe watangiye ari parire ariri uza guhinduka fdr foka urukiko rusanga badahakana ko babaye muri iyo mitwe rwasobanuye ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri hagiyeho itegeko ry'u rwanda rihana icyaha cyo kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba ubushinjacyaha bubarega ko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri kugeza mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani fdr foka babagamo yagabye ibitero ku rwanda urukiko rugasanga ibyo abiregura bavuga ko binjijwe muri fdr ku ngufu ko nta yandi mahitamo bari bafite ko batari bazi ko ari n'umutwe w'iterabwoba nta shingiro bifite rwemeje ko abaregwa bose bahamwa n'icyaha cy'iterabwoba kandi ko bagomba kugihanirwa icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo zitemewe n'icy'ubugambanyi bugamije kugira nabi ubutegetsi buriho mu rwanda urukiko rwavuze ko nta bimenyetso bidashidikanywaho ubushinjacyaha bugaragaza ko binjiye muri iyo mitwe mu mugambi wo guhungabanya leta y'u rwanda rwavuze ko icyo cyaha kibaho gusa iyo abakiregwa baba bagamije guhungabanya umutekano w'igihugu ku ngingo yo kubasubiza mu buzima busanzwe nk'uko abiregura bari baburanye babisaba urukiko rusanga nabyo nta shingiro bifite rusobanura ko ubyemerewe aba agomba kuba yaritandukanyije n'abacengezi mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe kandi nabwo akabikora ku bushake bwe bose uko ari batandatu umucamanza yabahamije icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba cyonyine asanga batarigeze bahakana ko babaye muri fdr foka gusa yahamije ko bitwaye neza imbere y'inzego z'ubutabera bw'u rwanda kuva urubanza rwatangira kugeza rusomwe ku bw'iyo mpamvu yemeje ko hari impamvu nyoroshya kandi ko bagomba kugabanyirizwa ibihano bagahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka itanu muri gereza yabibukije ko kujurira icyemezo yabafatiye bikorwa mu gihe cy'iminsi mirongo itatu ijwi rya amerika ntiryabashije kumenya niba abaregwa bazajurira ibihano bahawe abaregwa uko ari batandatu bose bari abasirikare bakuru mu mutwe wa fdr umukuru muri bo yari ku ipeti rya generali majoro ariwe joseph habyarimana alias mucebosofoni twibutse ko ubushinjacyaha bwasabaga ko bose uko ari batandatu bafunga imyaka makumyabiri n'itanu muri gereza aba baje biyongera ku bandi bahoze ari abayobozi bakuru mu mutwe wa fdr ni bwana inyasi nkaka alias laforge fils bazeye wahoze avugira uwo mutwe na koroneri jean pierre nsekanabo alias abega kamara wahoze akora ibikorwa by'ubutasi bw'uwo mutwe mu mwaka ushize bahanishijwe n'uru rukiko igihano cyo gufungwa imyaka icumi muri gereza ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda mu burundi abanyeshuri barenga ibihumbi mirongo irindwi n'umwe nibo bahevye ivyigwa mu mashure shingiro mu mpera z'igice ca mbere no mu ntango z'igice ca kabiri c'umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu inkuru y'iradiyo ijwi rya amerika yifashishije abakunzi bayo mu burundi tuyisomerwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika desire hatungimana ubuyobozi bw'indero mu ntara y'amakamba ihana urubibe n'igihugu cya tanzania ni bumwe ubuyobozi bw'indero mu ntara y'amakamba ihana urubibe n'igihugu cya tanzania ni bumwe mu bugize intara cumi n'umunani z'uburundi bwemeza ko abanyeshuri bo mu mashuri nshingiro bariko baraheba ivyigwa ku murindi udasanzwe sirdi ndagijimana ajejwe imigambi n'ibiharuro muri ubwo buyobozi afatira ku biharuro vy'abahevye ivyigwa mu mpera z'igice ca mbere muri iyo ntara y'ubumanuko bw'uburundi bose hamwe mu ntara turafise abakobwa bashika ku bihumbi bibiri n'amajana abiri na cumi na batanu bahevye muri igice ca mbere tugafita abahungu ibihumbi bibiri n'amajana atanu na mirongo itatu bahevye muri igice ca mbere urumva duteranije bose hamwe rero abana bahevye muri ino ntara y'amakamba mu gice ca mbere ca turonka igiharuro c'ibihumbi bine n'amajana ndwi na mirongo ine na batanu abo nibo bana bahevye muri igice ca mbere abo rero turabona ko ari benshi ubukene mu miryango kutitaho kwiga kubera bakuru babo barangije amashuri ariko bari mu bushomeri nivyo biriko biratuma abanyeshuri bo mu mashuri shingiro bavavanura n'ivyigwa vyemezwa na bamwe mu bavyeyi bo mu mihingo itandukanye y'igihugu bayaze n'abakunzi b'ijwi rya amerika aba ni bamwe mu bavyeyi bo mu ntara y'amakamba nk'uko ubona uwo ageze mu w'umunani ahefite ubunyene n'umwaka nturakwira ubunyene ubu muri iyi minsi nyene yarimwe muri iki gice nyene nihahefite kubera iki ku buryo bukwe nabuze amaranere vaca arafamwo ntafashe rero nico catumye acahebo ubundi nawe acabandanyiga mu windwi bikurikirana bana barareba ku bwinshi kweri kandi birengeje twe tubaza ko biterwa n'ubukene ubukene barabura ukuntu basomesha abana bakabura n'ico bokwifashisha na cane cane mu gihe c'ubuhoho ubuho biragiye kunyuka kuko ibiciro vyabaye birebire gusumba babiri gusa nabonye bagenda bigiye Tanzania batwaye n'abandi bana baje kurindira ubuzima bashobora bahinda bashobora gusanga bagiye abajejwe indero ku rwego rw'intara y'amakamba babona ko umugambi wo gufungurira abana ku mashuri ari wo wafasha kugira abana ntibabandanye guheba ivyigwa ni mu gihe umugambi wahoraho ariko ubu usa n'uwahagaze nk'uko uwajejwe imigambi muri ubwo buyobozi yavyiganiye abakunzi b'ijwi rya amerika umugambi wo gufungurira abana ku mashuri mu ntara y'amakamba uramaze kurangurirwa mu mashuri ariko muri uyu mwaka twatanguye gushika kuri tariki nta shuri n'imwe uri kurarangurirwako umugabo ego twarahawe uwo muhango y'uko muri izo komine zibiri uyu mugambi wo kugaburira abana ku mashuri uzotangura uyu mugambi rero uramutse utangura turizera yuko hari icyo uzofasha ubushikiranganje bujejwe indero buremera ko guheba ivyigwa mu Burundi biri ku murindi udasanzwe Liboire Bigirimana avugira ubwo bushikiranganje ntiyemera ariko ko gufungurira abanyeshuri ku mashuri ari byo tuma badaheba ivyigwa umwana arashobora guheba kubera bivuye ku ngwara umwana arashobora guheba kubera mu muryango wiwe hari ingorane umwana arashobora guheba kandi kubera yumva umenga ntabishaka kuja ku ishuri ugaca usanga ivyo vyose biramutumye aheba kandi ku ishuri batanga ibifungurwa bivuga ko rero yuko ibifungurwa bitangwa ku mashure mu rujya mugambi wo kugaburira abana ku mashure si wo wonyene woca uheza burundu ico kibazo kijanye no guheba nayo ku bijanye n'icyifuzo ca leta ko abana bose bo mu mashuri nshingiro bofungurirwa ku mashuri si umugambi woca uja mu ngiro buno nyene liboire bigirimana avugira ubushikiranganje bw'indero ikiriza uwo mugambi mu mashure yose bizotwara akanya kuko bizotegereza gukorwa buke buke twifatikije uburyo usanga leta ishobora kuronka ntawoca avuga rero yuko umugambi wo kugaburira abana ku mashuri uzoca urarushitse ku mashuri yose mu gihugu cose kuko abana bawukeneye bangana imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana umunani abo bana nabo bakaba biga muri ca gisata bita ishure shingiro birumvikana rero yuko abo bose badashobora kuronkera rimwe uwo mugambi ariko uzogendera kwizwa ku mashure twifatikije uburyo leta izoba ifise amashirahamwe akurikiranira hafi indero mu Burundi avuga ko ibiriko biraba mu gisata c'indero biteye ubwoba kandi atagikozwe vuba igihugu kizohagirira ibibazo mu myaka iri imbere Jean Samandari arongoye ishirahamwe bafashe bige atera kamo leta n'abayifasha gushira inguvu hamwe kugira igisata c'indero kigarukirwe mu maguru masha ejo tuzosanga tudafise incabwenge kubera batize akazi kose kariko kose murazi yuko karonka waciye ku ntebe y'ishuri haba amashirahamwe adaharanira inyungu canke leta canke abenegihugu abadufata mu mugongo twese tukabona yuko ico ari ikibazo dutegerezwa kwicarira mbere tukarondera n'inyishu kugira ngo gishobore kuronka umuti ku bitigiri bitangwa n'inzego zibishinzwe mu ntara cumi n'umunani zigize igihugu cy'u Burundi kirundo iri mu buraruko bw'igihugu niyo iharugwamwo ibitigiri by'abanyeshuri benshi bahevye ivyigwa muri uno mwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu haharugwa abarenga ibihumbi indwi n'amajana icenda intara ya bururi yo mu bumanuko bw'igihugu nayo iharugwamwo bake bamaze guheba ivyigwa muri uno mwaka w'ishuri barenga gatoyi igihumbi n'amajana ane nk'uko icegeranyo c'ubushikiranganje bw'indero mu burundi kivyerekana anya kuko bizotegereza gukorwa buke buke twifatikije uburyo usanga leta ishobora kuronka ntawoca avuga rero yuko umugambi wo kugaburira abana ku mashuri uzoca urarushitse ku mashure yose mu gihugu cose kuko abana bawukeneye bangana imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana umunani abo bana nabo bakaba biga muri ca gisata bita ishure shingiro birumvikana rero yuko abo bose badashobora kuronkera rimwe uwo mugambi ariko uzogendera kwizwa ku mashure twifatikije uburyo leta izoba ifise amashirahamwe akurikiranira hafi indero mu Burundi avuga ko ibiriko biraba mu gisata c'indero biteye ubwoba kandi atagikozwe vuba igihugu kizohagirira ibibazo mu myaka iri imbere Jean Samandari arongoye ishirahamwe bafashe bige atera kamo leta n'abayifasha gushira inguvu hamwe kugira igisata c'indero kigarukirwe mu maguru masha ejo tuzosanga tudafise incabwenge kubera batize akazi kose kariko kose murazi yuko karonka waciye ku ntebe y'ishuri haba amashirahamwe adaharanira inyungu canke leta canke abenegihugu abadufata mu mugongo twese tukabona yuko ico ari ikibazo dutegerezwa kwicarira mbere tukarondera n'inyishu kugira ngo gishobore kuronka umuti ku bitigiri bitangwa n'inzego zibishinzwe mu ntara cumi n'umunani zigize igihugu c'u Burundi kirundo iri mu buraruko bw'igihugu n'iharugwamwo ibitigiri by'abanyeshuri benshi bahevye ivyigwa muri uno mwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu haharugwa abarinzi ibihumbi indwi n'amajana icenda intara ya bururi yo mu bumanuko bw'igihugu nayo iharugwamwo bake bamaze guheba ivyigwa muri uno mwaka w'ishuri barenga gatoyi igihumbi n'amajana ane nk'uko icegeranyo c'ubushikiranganji bw'indero mu burundi kivyerekana ishami rya onu rijejwe ibifungurwa ku isi pam rimenyesha ko ritazokongereza ibiribwa canke ngo rihe impunzi z'abarundi n'abanyekongo bahungiye mu ikambi zandutana nyarugusu ibifungurwa bitandukanye haciye imyaka hafi ine rigabanije ku rugero runini ibifungurwa vyahora rironsa impunzi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda james jovin niwe yaduteguriye iyi nkuru iyo ngingo yashikirijwe na bwana katikiro charles yaserukiye ishirahamwe pam muri komine kasuru mu ikoraniro ryabereye mu nkambi ya nyarugusu kuri uyu wa kabiri iryo koraniro ryari rifise umugambi wo gutanga inyishu z'ibibazo n'umwidogo w'impunzi vyegeranijwe mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'ibiri bwana katikiro muri iryo koraniro yavuze ko mu gihe iryo shami rya onu ryita ku biribwa rikeneye amafaranga atari make mu gukabukaniriza impunzi gushika ubu nta bushobozi buhari bwo gutanga ibiribwa bikwiye nk'uko byari bimeze mu kahise kibure guha impunzi ibifungurwa bitandukanye mu gihe iminsi yose umwidogo ari mwinshi yashimangiye ko impunzi zahungiye mu nkambi zanduca na nyarugusu kuva zihunze mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'itanu zimaze gukabukanirizwa ibiribwa kabiri gusa kandi byabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aho amwe mu mashyirahamwe y'abagira neza yatanga imfashanyo z'ibiribwa by'umuceri muri ico gihe.
Ni kweli tunawapa chakula cha aina moja katika mazingira ambayo tumekuwepo miaka yote.
Nivyo gose tubaha ibiribwa vy'ubwoko bumwe hafi buri mwaka, ariko cane cane muri iki gihe hafi makungu yose ari mu bihe bikomeye mu by'ubutunzi. Pamu ikeneye amafaranga yo gufasha abantu bose bakeneye ibiribwa mu makungu yose, ari nayo mpamvu kuva mu mwaka mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'icyenda twaragabanije ku rugero runini ibiribwa twahora tubaronsa sinabesha ko pam yoba ifise umugambi wo wose wo kubongera ibiribwa cibure kubakabukaniriza kusema kwamba mpango wa chakula duniani italeta chakula tofauti na vile vinavyopatikana kutakuwa kuna shida kubwa sana kuronswa ibiribwa by'ubwoko bumwe hafi iminsi yose kandi biboneka ko ari intica ntikize birabangamira cyane impunzi cyane cyane abageze mu zabukuru abana bakiri bato abibungenze hamwe n'abarwayi gusa babura uko babigenza mu gihe icyo bahunze kitarakemuka kugira batahe mu gihugu cy'amavuko mu bitigiri bitangwa n'ishami rya onu gita ku biribwa pam umuntu umwe mu nkambi za nduta na nyarugusu buri kwezi aronswa ifu y'ibigori ibiro munani ibiharage kiro kimwe n'inusu amavuta yo guteka garama ubusa akaburungu majana abiri mirongo umunani n'umunyu garama ubusa akaburungu mirongo umunani n'ine gutyo ntibibasohoza ku wundi mupokero bigatuma ubuzima bubi mu nkambi n'imfungurwa zapfungutse guhera ku bufu barapfunguje kubera bagabanije byinshi umunyu wowo ngira nta n'ukuntu tugiye kujyanye n'ibitagira n'umunyu n'ubuzobironka azopfa kurya ibitagira umunyu abana nk'ubu nimba saa sita wahora urondera ukabagaba kugaburira ubu ntugira gute ntubaronderera ntumva kandi kare twahora dupokera iby'ukwezi n'inusu bikwiye ntibyadushika nayo ubu naho babigabanije wumva birodushika nayo ni muri bya bindi aba bene data duhereranye mu makambi ya turi mu makambi dupakanye nabo nk'abatanzaniya bafise imirindimo ziri hafi n'ikambi ni hahandi umwana atarokwemera kwirirwa inzara cyangwa irara abona indimo w'umutanzaniya agenda kurandura umwimba atagahekenya rero ico kirotuma haba ukwizegwa guke n'umubano muke hagati yacu twebwe impunzi n'abatanzaniya gusa minsi yose ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ya seri rihamagarira amashirahamwe gutanga imfashanyo zikwiye nk'uko bisabwa no gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi mu gihe icyo bahunze ku bwabo babona ko kitarakemuka kugira batahe kubaka igihugu cyabo kuva kuva mu nkambi ya nyarugusu iri mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru mbwira ibihe byiza mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika